Hello, Lagos. You are welcome to Uzoya's Corner. I am your host, Barrister Josephine. How now dey? How now dey to enjoy life? How now dey see this our country, Nigeria? Things are becoming so incredibly hard. The cost of living, the cost of foodstuff in the market, transportation, everything is going up. To discuss this topic with me, I have uh, a guest on our podcast today. I will allow him to introduce himself and to tell us about what is happening. Oga, good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Azaya Ofoya from Edo State, Owan West, local government. Mr. Azaya, you are welcome, sir. The thing we have been wan ask you now about the cost of living, cost of foodstuff for market. How wetin they happen? Why the thing they go up? Everybody they cry say the thing they go up. Everybody they cry because of the thing they go up because of uh, this security matter wey come that foodstuff na for the farm dem dey bring and na dem dey come mm. so when farmer dem no gree go farm again because of mm. security no dey dem dey kill dem so hmm, na me dem no dey dem no dey gree do farm again o so anything one wey dem do dem bring am come to lagos so hmm. bring am all over the country all over the country dem put money inside so money go go up so the people wey buy am dem go sell am the amount wey dem take buy dem go put their own money too so hmm. dem go take. So that's for everything. So it needs security for everywhere. Because without security. All this security now, all this uh, kidnapper. All the kidnapper. And, uh, bandits, bandits uh, and herdsmen. Where they, where they go inside farm. farm keep, where they kill farmer, farmers. Farmer, they do a farm. They mm. come kill and bury am for there. So, for not, na there the food they come. Uh -huh. Nobody all the yam na there dey come tomato pepper everything. So the uh, transport uh, from there okra, oh, come Even okra okra too. Okra from there before the yam where they come from there everything where they come from there for mm. transfer alone more than one more than one almost getting to one point five million naira to carry am come lagos so why they go get their own money na wey dey take transport am how the thing come take dey there for market if you dey go, go market oga. i dey go market o i dey go buy. Uh, tell us if, na how the price be the if price if i go market they fit dey afford am they fit dey manage am. if i if i go market today tomorrow now before i go the thing don go up they don ah, put money they say ah no be the thing wey take bring the the last time wey they bring the um, store come say no be so dem don put money for transport so so na so you say put your money too to to sell am money for everybody everybody so, to sell am so now the person wan make soup now how e dey take dey cope ah, manage hmm. for person wey be say him dey him salary na fifteen thousand for month o. Oh. So, that one fifteen thousand for salary e no reach e no e no reach anything for soup o oh. e no go fit. people still dey collect fifteen thousand salary. Uh, nah. uh, me when I did here, no fifty, no I'm educated, no fifty thousand. So mm. now they collect for where they work. So at the manager. Which work you they do, sir? Now security I they do. So for a pressing house. So now manager I the manager, I uh, the manager to save in a day. Cause that fifty sir, I not go even reach one month. It don't finish. Don't finish. So because of because of uh, Nigeria wahala, so I think, may God may help us. Cause Nigeria where we they pray now. At this election where they come everybody make you come and vote for your right person wey you like no be say you collect money go dey vote for every eh, this one na cause you give you money na dey give up this wahala wey we dey so. say na election na e go come solve problem of eh, insecurity and food stuff wey eh, don there. na the better person wey go come so everything go the man go know how how he go everything go settle everything so that the right person no be all this all these uh, politicians wey dem no dey bring money say oya oh, vote for me. what about the market woman wey be say if im buy something twenty naira go sell am four hundred naira say na government go still do that one. Ah, that uh, market uh, people na because how you take buy for the people wey bring am come from. sponsor market women dey too add money. Um, na because of how you buy the thing na make you dey put money na. okay so you no just blame market people at oh, all na only government you think say get this problem. Uh, border ah, where dem bring rice come to cross am to come to Nigeria. for that border own oh, that one na illegal na na na illegal for okay, that border. okay make you breed the rice make we see am make you and breed the rice. but government say dem don give us local rice. the local rice wey store food wey wey dey give us sickness for belle we no dey for that one. abi the rice no plenty. e no good the rice no good store too much for inside o oh, dey give us appendix and uh, this thing. wetin go solve this problem apart from government the, only thing wey go solve am na this this 2023 wey dey come make everybody come out and vote for the right Ogana, person. oga na government you just get for mind. yes no be any other person that person <laughs> cause wahala for us o no be anything because without government if the government do well because nothing no go cause so na dey cause the problem for us no be say na no people wey dey outside na dey coaching cause the problem for us if without them no be people wey dey outside na no go do all those things wey dey dey do na mm. government. Mm. Um, no security nothing no security you dey waka before you know dem catch you oya oh, dem don carry you go finish go kill go pay money mm. uh, why they no go put money why they no go They go do all the thing wey dem suppose to do na. So and this thing now dey affect house cost of house yes. cost of school cost of transport cost of everything. the house matter you go bush go go cut wood before you know dem meet you say oya oh, yeah, government say who give order to cut that wood na you get the wood. Mm. so before you cut am finish do all the plan bring everything come outside they go say come pay your own gbese okay that hmm. one na that one na corruption na him dey talk bribery and corruption that one too be part of problem but every almost every almost na be bribery and corruption wey dey nigeria no be only government even nigerian people too dem dey corrupt. no na from there e start come na. okay so na government teach people that to corrupt. na from there e start come eh, because of see fuel problem okay we, if we say we do our refinery we no go go dey pour fuel dey come from abroad mm. na here dem dey carry crude oil go dem mm. come give us take out do oil uh, mm. fuel come for us. in fact oga which is <laughs> you know, <laughs> this, your, this your politics. if you say this our uh, refinery everything dey work fine we no go go outside go dey buy go dey import fuel dey come nigeria. Uh, ah, how na the common man for nigeria fit dey take chop now ah. this this uh, time wey we dey. na only god dey help you na only god dey help wey dem dey chop o cause na once in a day if you mm. see hmm. that once in a day sef you don. Yeah. even with children children ko. Yes. children na so wa they go they don master everybody don master the mm. wetin they hmm. go do once master. in a day you, chop. before no be like no be like this before. garri sef to buy am na wahala hmm. garri wey dey do for here dem dey import am say dem dey import dey go abroad take am dey do bread come give us i no understand me i no that flower everything don cost o. <laughs> oga thank to chop bread sef eh, me i no fit i no fit buy bread now chop me when i dey i talk to you because cost e don cost i no fit. Hey. too cost. so everybody dey manage dey manage. which way how we go take solve this problem na only government. na only government. na only election. election this okay. twenty-three. oga thank you very much. okay thank you so okay you have heard it from the horse's mouth he is saying that the problem of nigeria is is can be up, traced to the root of government inefficiency and insecurity, corruption, which is all as a result of government uh, failure. We know that Nigeria has over 60 million people who are living in poverty, and our economy, as it is right now, is not rosy. And so many people are going through a hard time. Now, how do we solve this issue? Our guy Mr. Isaiah has suggested strongly that people should be responsible in exercising their voting rights to vote for the right leadership. Anyway, this, this is an unending topic. We will still talk about this more and more. Until I come again with another interesting topic, I still remain your host, Barista Josephine, and I say bye.